iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi rya amerika iravugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mudukurikire no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com maze mwikurikirire iki kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo koko murisanga ikibazo cy'indwara zititaweho uko bikwiye nicyo tuganiraho uyu munsi ariko mbere y'uko tutangira iki kiganiro mureke tubanze tubamenyeshe ko nanone tuzakigarukaho mu kiganiro bungabunga ubuzima cyo kuri iki cyumweru kuri flash tv isa kumi n'imwe n'igice bungabunga ubuzima ni ikiganiro mutegurirwa na radiyo yanyu ijwi ry'amerika mu mikoranire yayo na flash tv mu rwanda bungabunga ubuzima rero ku cyumweru saa kumi n'imwe n'igice muzakurikira ibirebana n'ikibazo cy'indwara zititabwaho uko bikwiye insanganyamatsiko y'uyu munsi rero mu kwezi kwa mbere gushize abategetsi bo hirya no hino ku isi batangije umushinga bise itangazo rya kigali ni umugambi mpuzamahanga wo kurandura indwara zititabwaho uko bikwiye bitarenze umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu barimo minisitiri w'intebe w'u rwanda edouard ngirente perezida wa nigeria muhammadu buhari perezida wa tanzania samia saluhu hassan na minisitiri w'intebe wa papuwazi nouvelle guine james marape nk'uko oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ribivuga abantu miliyoni imwe n'ibihumbi magana arindwi bafite ikibazo cy'indwara zititabwaho uko bikwiye iki kibazo kimeze gute mu rwanda indwara zititabwaho uko bikwiye ni izihe ingaruka zazo ni izihe abanyarwanda bazirinda bate gahunda yo kuzirandura burundu mu rwanda iteye ite ibi byose turabiganiraho na dr eugene rubera nziza impuguke mu by'indwara zititabwaho uko bikwiye ayobora ishami ryo mu rwanda ry'umushinga witwa end fund utera inkunga minisiteri y'ubuzima y'u rwanda igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc rwanda biomedical center na gahunda y'igihugu yo kurwanya indwara zititabwaho uko bikwiye dr rubera nziza urahura akomeye
muraho neza ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika kandi ndagushimira cyane rwose uyu mwanya uduhaye none rero ikibazo cy'indwara zititaweho uko bikwiye giteye gite mu rwanda mbese duhere kuri iki ngiki by'ukuri indwara zititaweho uko bikwiye ni izihe
murakoze cyane mu rwanda kimwe no mu bindi bihugu byinshi cyane cyane byo munsi y'ubutayu bwa sahara hari indwara nyinshi bita ko zititaweho uko bikwiye mu cyongereza bavuga neglected tropical disease nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima bwazise muri izo ndwara rero yenda navuga izitubangamiye cyane hano mu rwanda harimo nk'inzoka zo mu nda ngira ngo nta munyarwanda utarigeze azumva cyangwa se abenshi baranazirwaye cyangwa abana babo barazirwara hari indi nzoka yitwa viraliziyose cyangwa se shisozomazisi mu rurimi rw'icyongereza ni inzoka igaragara hariya hafi y'ibishanga murabizi ko mu rwanda dufite ibishanga byinshi ibishanga by'umuceri ibiyaga n'ibindi mu by'ukuri izo ni indwara tubona ko ziganje mu rwanda aho usanga nko mu turere tumwe na tumwe impereye nko ku nzoka zo mu nda usanga hari aho zigera ziri hejuru ya mirongo itanu ku ijana ikindi izindi ndwara navuga yenda ziri kuri urwo rutonde rw'ishami ry'umuryango w'abibumbye byita ku buzima navuga nk'ibisazi by'imbwa ibisazi by'imbwa nabyo biri mu ndwara natwe tugera hano mu rwanda navuga nko ku nk'ubumara bwa ziriya nzoka zo mu bihuru zo mu ishyamba uzi ko iyo zarumye umuntu rwose gukira ubumara bwazo biba bigoye navuga nk'izindi ndwara yenda dukunze kubona indwara yitwa uruheri cyangwa se uturere tumwe na tumwe bita shishikara navuga indwara y'amavunja navuga indwara y'imidido mbese ni indwara zitandukanye ariko yenda nko mu rwanda navuga izo ngizo dogiteri hano hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika yatwohereje kuri facebook akabazo ntabwo yanditse amazina ye nta nubwo namenya uko yitwa ariko yanditse ngo ni kingi hanta ni umupake aravuga ati asa n'utangaye cyane amavunja asa aracyari ikibazo mu rwanda
amavunja mu by'ukuri leta y'u rwanda yafashe yashyizeho umurongo kugira ngo hakurikiranwe ingo cyangwa se imiryango ishobora kwibasirwa n'amavunja usanga ari imiryango ibayeho nabi mu buzima bwo hasi abakene cyane cyangwa se ugasanga ni abana cyangwa abantu bakuru bafite n'uburwayi yenda bwo mu mutwe ariko ngira ngo binyuze muri minisiteri y'ubuzima minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'inzego zitandukanye ngira ngo biri no mu mihigo y'uturere aho iriya miryango ishakishwa kandi nanone binyuze muri porogaramu ya leta bita human security issues aho bareba ibibazo bibangamiye abaturage cyane cyane hariya hasi n'ayo mavunja arimo imyubakire ingo zidafite ubwiherero busukuye mbese inzego za leta nyinshi zirafatanya kugira ngo zishobore kubona iriya miryango bariya abantu bakibasiwe n'amavunja ariko agenda agabanuka ariko ntibivuze ko yacitse hari aho tugenda tuyasanga
ndibuka yuko hari ahantu mu rwanda croix rouge yigeze kujya gukora ubutabazi bwo guhandura amavunja abantu hari igihe byigeze kuba ikibazo gikomeye none ubu ngubu twakwizera yuko cyakemutse
birumvikana hari intera iterwa cyane cyane ko haba harimo ubuvugizi ndetse n'amabwiriza aturutse hejuru aho abayobozi batandukanye bavuga bati ntabwo byumvikana kuba hari umudugudu ahantu umuryango ukigaragaramo amavunja izo rero ni ingufu za leta zituma na porogaramu nkatwe yenda b'abatekinisiye dushinzwe kurwanya izo ndwara dushinzwe gutanga ubujyanama izo ngufu z'abo bayobozi nizo zituma tugenda tubona amavunja agabanuka ariko ntibivuze nyine ko twari twayarandura burundu ubwo niyo mpamvu n'ayo mavunja mvuga ko muri gahunda duteganya leta iteganya tunashyigikira izo gahunda ziba zirimo mu mwanya dogiteri rubera nziza wavuze ko mu banyarwanda hashobora kuba ntawe utarayirwaye cyangwa se ntawe udafite umwana waba warazirwaye ubu byo bimeze gute iby'inzoka zo mu nda
urakoze kamirinde buriya inzoka zo mu nda mu rwanda twasanze yampereye yenda nk'igihe nkanjye nagereye muri porogaramu nagize amahirwe ntangira ari nabwo turi gushyiraho porogaramu ishinzwe kurwanya izi ndwara tuvuga ko zititaweho uko bikwiye muri bibiri na karindwi ariko ubushakashatsi twakoze icyo gihe minisante yakoze n'abafatanyabikorwa bandi mu rwego rw'igihugu twari dufite hafi mirongo itandatu na gatandatu ku ijana ni ukuvuga mu wayeni ikigereranyo cy'igihugu cyose ariko hari uturere tugeza muri za mirongo cyenda aho twari twapimye abana bari mu mashuri abanza mu gihugu hose ni ukuvuga buri karere gafite amashuri agahagarariye uturere tumwe twageraga nka mirongo cyenda ku ijana birumvikana utundi turere turi muri za mirongo ine navuga nko muri kigali usanga ubwiganze bw'inzoka zo mu nda buri hasi ariko ngereranyije mu bundi bushakashatsi bwakozwe muri bibiri na cumi na kane uwo mubare wari uvuye kuri mirongo itandatu na gatandatu hafi ugera kuri mirongo ine na gatanu none muri bibiri na makumyabiri hakozwe ubundi bushakashatsi noneho bupima n'abakuru n'abagabo n'abagore n'abasaza n'abana b'incuke abo bose barapimwe ariko gusa twasanze icyo kigereranyo kikiri kuri mirongo ine na rimwe ku ijana tugatekereza ko hari izindi ngufu zikenewe ndetse n'ingamba cyane cyane mu bintu byo kureba isuku n'isukura tugakora coordination cyangwa se tugakorera hamwe tukareba ikitagenda neza kuko n'ubwo porogaramu tunatanga ibinini ku bantu benshi abantu benshi tugatanga kabiri cyangwa gatatu mu mwaka twabonye ko hakiri ikibazo mu kubona amazi meza ubwiherero ndetse imyumvire ituma dukaraba intoki mbese dukora ku buryo tugera ku isuku inoze aho ni ku nzoka zo mu nda inzoka ya birariviyoze rero nayo urabona mu rwanda n'ibiyaga dufite n'ibishanga murabona ibishanga by'umuceri cyane cyane u rwanda minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi turashishikarizwa guhinga ibishanga kuko niho dukura ibiryo bihagije mu rwego rwo kwirinda inzara ariko bariya bajyamo bagahura n'ariya mazi kubera yenda hafi mu nkengero hari abantu badakoresha imisarani neza cyangwa se ikagenda yanduza umwanda ukavamo ukanduza biriya bishanga kandi yenda harimo abantu umwanda w'abantu banduye berariviyoze usanga abagiyemo bandura iriya ndwara kuko yo yandura umuntu akandagiye muri ariya mazi ubwo rero tugatekereza ko hari ikigomba gukorwa kuko hari aho usanga nk'abagera kuri mirongo itanu ku ijana baturiye biriya bishanga baranduye cyane wabona yenda n'abantu mukerarugendo biziye bakajya koga mu biyaga byacu tuzi ko ubukerarugendo mu rwanda buri gutera imbere cyane butuzanira n'amadovize ubwo rero birumvikana ko gahunda yo gusukura ibiyaga byacu ku buryo bitarangwamo na birariviyoze ari gahunda ishyizwe imbere ndetse na biriya bishanga bigomba kuvamo buriya bwandu hari ibigomba rero gukorwa byinshi ngira ngo nicyo gahunda ya leta ishinzwe yego muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga umutumirwa ni dr rubera nziza eugene ni impuguke mu by'indwara zititabwaho uko bikwiye akaba rero ari n'umuyobozi w'ishami ryo mu rwanda ry'umushinga witwa fed witwa end fund mu mbabarire utera inkunga leta y'u rwanda muri biriya by'indwara zititabwaho uko bikwiye dogiteri ubundi rero iki kiganiro ni icy'abaturage abanywanyi b'ijwi ry'amerika niyo mpamvu nagira ngo utwemerere duhamagare uwa mbere adiriya n'impagaritse adiriya we
alo uraho urakomeye
Eh, ndakomeye neza cyane uherereye he
Eh, em, nitwa nyamagari cyadiriye nkaba ndi mu burundi mu burundi mu yihe mu ntara ntara ya Ruyigi- mu yego ntara ya ruyigi komine komine butaganzwa nkaba ndi ku mutumba wa gasasa ye ikibazo Eh, hama cyanga muko gira cyo mvuga Yego.
ndagomba mu ndamukirize uwo umudogiteri arakumva rwose nongera ndamutsa n'abariko nongera ndamutsa n'abariko bumviriza iyi radiyo ijwi rya amerika ye urakoze cyane
namwe murakoze cyane ikibazo rero cyangwa igitekerezo
Eh, ikibazo mfise Mm,
ni ukuri burya mm, ibyo bariko bavuga ndabikunda bikurikirana cyane mhm.
burya nta ndwara ni- nta ndwara n'imwe itababaza nubwo babifata minenege boraba ikintu cyose cy'indwara kimbana ayo mavunja cyangwa ibyo biterwa n'urushanga bakaraba bagash- leta igashyiraho amafaranga igakingira abene- abenegihugu hari igihe hamwe usanga nk'umwenegihugu akennye cyane mm, adashobora kwi- kuronka n'amafaranga yo kwivuza izo ndwara bakaraba leta ika- ikabakurikiranira hasi ye icyo gitekerezo mfise yego urakoze cyane ni- nimpagaritse
namwe murakoze cyane yego dr rubera nziza ibyo abakene rero n'impagaritse akomojeho byo muri iki kibazo cy'indwara zititabwaho uko bikwiye twumvise yuko ari nabo mu by'ukuri zibasira kurusha abandi none abakene rero ubwo ngubwo mubitaho gute
murakoze cyane n'umuvandimwe adiriye arakoze Ah, mu by'ukuri izi ndwara kuko zibasira cyane cyane bariya bantu babayeho mu buzima buciriritse cyangwa bwo hasi eh, bakennye batunzwe cyane cyane ah, n'imirimo oh, y'ubuhinzi cyane cyane rimwe budatanga umusaruro ngo basagurire amasoko kuko nibo bahura n'ubutaka n'ari amazi Ah, yenda igihe bari mu mirima ntibashobore no kubona n'amazi banywa asukuye mbese usanga ah, ari bo bakunze kurwara Ah, igikorwa rero oh, birumvikana hari nk'iriya miti hari eh, navuga kampeni cyangwa se imiti itangwa nka kabiri mu mwaka cyangwa se gatatu nk'inama u rwanda twatangiye kujya tuyitanga nka gatatu muyitanga kandi ku buntu noneho mbere mbere mbere Dr.
twabonaga imiti y'abana gusa ubu turabona n'iy'abakuru yego Ah, ubwo rero dukora ku buryo iyo tuyibahaye bakitabira hirya no hino mu midugudu bituma za ndwara zitaba zahaza bityo ntibin- eh, yenda benshi zari kuzazahaza bakajya no kwa muganga na bityo ah, ikibazo ki- kigakemuka kandi nanone ah, imiti buriya y'inzoka Mhm.
uko bimeze muri ibi bihugu byacu usanga itanahenze dukangurira na buri mubyeyi wabona amafaranga y'u rwanda magana atanu kuba yenda yagura ikinini ashobora guha umwana we cyangwa se nawe akakinywa kimwe gusa agahita akira ziriya nzoka yenda nka buri mezi atatu buri mezi atandatu mu by'ukuri kwirinda ziriya nzoka ntabwo bisaba ubushobozi ngo tuvuge ngo abakene bafite kiriya kibazo yenda mu byo bavugaga nk'iby'amavunja Mhm.
usanga koko ari imiryango itagize uko ibaho ndetse bafite ya mazu yenda adakurungiye hahandi ubona wa mukungugu worokeramo ari ari amavunja ni gahunda ngira ngo ya leta ah, uturere hari ukuntu bariya abantu bafashwa gusa nyine tuvuga ko bidahagije kuko abakene buriya kamirinda abakene ni benshi Mm.
Ah, uburyo rero bagenda bafashwamo ngira ngo ni ubushobozi bwa leta buba bwabonetse ariko izo gahunda ah, za leta zirahari Ah, njye numva ah, nkanjye nkatwe muri porogaramu tuba tubona ko bidasaba ubushobozi buhagije bitanasaba ngo tuzarandure ziriya ndwara twamaze kubona ubukire nk'ubwa biriya bihugu ah, byateye imbere bikize nyine bi- bitahura n'izi ndwara zo muri mu- mu ntuza buriya izi ndwara ikindi navuga ni uko ziba muri ibyo bita tropikisi ni intuza ni hariya haba hari ubushyuhe ubuhehere iki turiya dukoko tw'indiririzi twinshi dukunze kuba noneho bigahumira kumira ariko tuba tudafite ubushobozi buhagije bwo kwirinda ariko twese twizera ko tuzazirandura yenda tutaranagera kuri buriya bukire ubwo bariya b'i burayi cyangwa muri amerika aho ngaho
mu kanya dogiteri nari nabajije nari naguciye mu ijambo ntiwabyumva imiti muha abantu b'abakene muyibahera ubuntu
imiti tuyibonera ubuntu yego tuyibonera ubuntu rwose tugira n'amahirwe nyine nk'abafatanyabikorwa dufasha kuyishakisha umuryango ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima turakorana ndetse ziriya nganda zikora imiti ziriya za merike za johnson johnson mujya mwumva ziriya nganda nini nazo ziba zihuriye mu kintu ni nk'umuryango ziba zihuriramo n'imiryango itandukanye ifasha muri mu kurandura izi ndwara ndetse na oms ku buryo bemera gutanga ibinini bihagije ariko nanone muri iki gihe sinavuga ngo bihagije kuko ubu usanga ibihugu byinshi bitarabona nk'imiti ihabwa abakuru y'ubuntu ariko dukurikije ririya tangazo wakomojeho rya kigali rirashishikariza ibihugu bifite izi ndwara gukoresha ubushobozi aho kugira ngo dutegereze akazaza hanze yego ubu gahunda iriho y'isi ni uko ibihugu nabyo bishyira amafaranga muri iyi gahunda bikaba byanigurira imiti buhoro buhoro noneho n'amahanga n'iriya miryango ikagenda yunganira ibyo ngibyo ngira ngo ni ni komitimenti ni intuza ni ibihugu muri ririya tangazo bigomba kwiyemeza kugera kuri kiriya kintu cyo kudatekereza buri gihe ko tuzarwanya tuge nk'inzoka zo mu nda kuko indwara nyinshi ntabwo batanga biriya binini amase donk ku bantu benshi navugaga nk'inzoka zo mu nda na birariziyose ubwo rero muri ririya tangazo ni uko ibihugu bigomba kwiyemeza gushakisha ubushobozi n'abaturage bakabigiramo uruhare ndetse ibyo ngibyo bikaba ari nabyo byatuma tuvuga ngo porogaramu cyangwa gahunda mu by'ukuri yenda mu mwaka utaha ababonaga ibinini ntabwo bizahagarara urumva kurwanya indwara amazi meza ntabwo tuzabwira inganda zikora imiti ngo zizane n'amazi twigishe n'uko tuyasukura niba tugomba kuyateka zitwigishe gucukura ubwiherero no kubukoresha bisaba no gukorana n'inzego ibyo bita cross sector collaboration ibi byose nibyo bikubiye muri ririya tangazo rya kigali ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku kibazo cy'indwara zititabwaho uko bikwiye mu rwanda banywanyi rero bacu mbabwire nanone mbibutse ko mu mikoranire ya radiyo ijwi ry'amerika na flash tv mu rwanda nyine ijwi ry'amerika ibategurira ikiganiro cy'ubuzima cyitwa bungabunga ubuzima iki kibazo cy'indwara zititabwaho uko bikwiye nicyo tuzagarukaho mu kiganiro cyo kuri iki cyumweru kuri flash tv isa kumi n'imwe n'igice tubaye rero tubararitse noneho duhamagare richard livingston richard we uraho urakomeye
ndakomeye ndaha rwose ndakomeye uherereye he richard we
nterereye nayirobi mu gihugu cya kenya
ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo afite buriya ni uko yaba leta y'u rwanda igashyiraho inkunga yo gufasha mwene abo bantu rero nk'igihugu muri iyi minsi maze igihe mbona leta ya kenya ishyiraho inshanjo zo gucandaza abana bato bato cyangwa abatishoboye malariya
yego
rero buriya aya ayo iyo miti usanga leta yarashyizeho ikigega eh, cyo gukurikirana mwene aba bantu batishoboye ariko buriya ikibazo tugira muri ibyo bihugu
Mhm.
harabamo ibintu harabamo ibintu bya ruswa ugasanga ya miti yagenewe gutangwa ku buntu buriya iri kubigurishwa Mhm. Ura- urakeka mu rwanda si icyo ki- Nabona- urakeka mu rwanda icyo kibazo gihari
Eh, icyo kibazo mu rwanda kirabaye no mu burundi ndetse birabaye ukajya usanga nk- nk'indwara ziriya hari n'indwara usanga zidakira buriya zaba zagenewe kuvurwa ku buntu ariko wagenda kwishyura muganga akakubwira yuko wahita wi- wishyura iyo miti baguhaye richard we icyo kirego cya ruswa ko kiremereye ugomba ugomba kubigirira Yego.
ibimenyetso
rero buriya haya n'icyo gituma usanga abantu abanikora buriya ba- izo ndwara ziguma zibasindikaje ye richard urakoze cyane
Eh, murakoze namwe Eh, Dr rubera nziza none icyo kibazo cya ruswa komoje hose kuko hari icyo mujya mwumva mu rwanda muri gahunda mukora zo kurwanya inde- indwara zititabwaho uko bikwiye
Mu- murakoze cyane Eh, ngira ngo eh, mugenzi wacu richard arakoze ariko mu rwanda ntabwo ntabwo twigeze tucyumva kubera ko iyo twazanye ibinini tuzana ibihagije ndetse ugasanga dukoze twifashishije ah, inzego zitandukanye kugira ngo dukangurire abantu ah, kwitabira Ah, mu gihe tuba tubona ibinini biri gusigara mu bigo nderabuzima mu bajyanama b'ubuzima ndetse eh, no mu mashuri abarimu baba babitanga twavuga tuti ibinini dukore ku buryo ah, buri muntu abona ikinini kuko natwe n'aho dukora tuba dusabwa kwerekana iyo bita coverage cyangwa se igipimo cy'uko abantu babonye ibinini iyo tugize hejuru ya mirongo cyenda ku ijana tuba twishima ko ah, ah, inzoka tu- tuzifatiranye abantu barasigara bazikwirakwiza baraba ari mbarwa ubwo rero twe tuba dufite ibinini byinshi I- icyo gihe tugiye tuzana bike nibwo yenda wavuga ngo abantu babinyuza ku ruhande bakabona aho babigurisha ariko twe mu rwanda i- tuzana ibinini bihagije tuba twabibaze dukurikije abaturage bose dufite Ah, ndetse ubu nta hantu bwo- bwose dusiga haba mu magereza haba mu nkambi z'impunzi hirya no hino ubu tuba dufite imibare yose kandi dukorana n'ababa bacunga aho hantu hose ah, n'uturere twose tugapangira hamwe hanyuma ibinini tukavuga tuti ni ibi eh, tukabinyuza mu nzira yo bita supply chain y'imiti isanzwe ni ukuvuga imiti isanzwe ikoreshwa eh, mu mavuriro ah, ikava mu cyahoze cyitwa kamirwa ikagenda ikagera mu- mu bigo nderabuzima abajyanama b'ubuzima bakabifata ikagera mu mashuri kampani igatangira kandi haba hariyo abasuperivizeri ba- ba- ba minisiteri y'ubuzima n'abafatanyabikorwa tukareba n'uko imibare y'abayibonye ingana n'ibisigaye Eh, dukunze no kugira ibisigara kubera ko tuba twateganyije byinshi ndetse tukongeraho nk'icumi cyangwa makumyabiri ku ijana birenga mu rwego rwo guteganya Mhm.
Mm.
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga kuri telefone dufite kazanywe n'imana samson kazanywe n'imana
yesi yesi tomasi kamirinda uraho urakoma
ndakoma amakuru y'imyaka imyaka n'imyaniko bwira umutumirwa aho uherereye
asha ndi hano mu kanyosha mu jumbura ye nuko igitekerezo cyangwa ikibazo
icyo gitekerezo iyo miti umuntu yayigurira hehe yo kwivura ibyo bintu by'amavunja umuntu aba asanzwe arwaye
dogiteri wamusubiza
yego namusubiza samusoni kandi musubiza hariya bujumbura rwose simperutse yo ndumva mpakumbuye bizera nzagerayo mu minsi iri imbere imiti rero imiti y'inzoka farumasi zose zirayigira cyane nk'inzoka zo mu nda za mebendazole cyangwa verimokise za rubendazole cyangwa zenteri ni ya miti iboneka itanasaba ko werekana orudonanse orudonanse ni wandikiwe na muganga Yego, kugira yego.
ngo bawugushe Ah, Eh, hanyuma ikindi yenda umuti wa purazikwanteri ariwo uvura iriya nzoka bandurira mu bishanga witwa virariziyoze ntabwo nzi ko mu burundi yenda amafarumasi awufite ariko mu rwanda uraboneka ah, ku buryo abaturage baba bashobora ah, kuwubona Ah, ngatekereza ko rero imiti rwose iraboneka kandi iyi miti y'inzoka ntabwo isaba orudonanse
kazanywe n'imana eh, yego ni kazanywe n'imana uranyuzwe
yasa ndanyuzwe none tomasi ko twaburanye n'ubu niga mba ndagukumbuye reka ndaza kugutelefona ibyo ngibyo ni ibyawe nanjye tuve mu kiganiro duhe umwanya abandi urakoze cyane
Eh, nabo bakoze urakoze kabisa amudodo urantelefona ntasha muri cya kiganiro cyo kuwa gatandatu ye tuzajya tubikora rwose komera ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa ni dr rubera nziza eugene ni impuguke mu by'indwara zititabwaho uko bikwiye ayobora rero n'umushinga mu rwanda umushinga ishami ryawo ryi- umushinga witwa end fund utera inkunga leta y'u rwanda mu birebana no kurwanya izi ndwara zititabwaho uko bikwiye mbibutse kandi ko mu kiganiro bungabunga ubuzima cyo ku cyumweru saa kumi n'imwe n'igice nabwo tuzagaruka kuri iki kibazo cy'indwara zititabwaho uko bikwiye kuri telefone dufite jean claude ngoboka ngoboka we
karame karame uraho neza
muraho muraho bwira umutumirwa aho uri
ubu tuvugana nitwa ngoboka jean claude ndi mu burasirazuba bw'u rwanda ni mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka kerwa umudugudu wa ruyena ya mbere nkaba by'umwihariko ndi umukunzi w'ijwi rya amerika mu kiganiro muri isanga aho kiduhuza n'abatumirwa cyangwa se ibibazo dufite tukaza kungurana ibitekerezo dusesereza dusesengura kandi tugasesereza ni uko ni uko gusha ku ngingo rero y'igitekerezo cyangwa y'ikibazo
reka mbanze mbashimire ku kiganiro cy'ubuzima mwaduteguriye kuri uyu munsi wa gatatu ni ikiganiro cyiza cyane kuri iyi tariki ya cumi na gatandatu cyagarutse ku ndwara by'umwihariko nkatwe tuba turi hano hasi mu midugudu Mm, igize igihugu cy'u rwanda ndetse n'utugari mhm.
kandi izi ndwara zikaba zi- zisanzwe zinaboneka hano mu giturage Mu- iyo mvuze igiturage bakoresheje ijwi rya amerika ni ahantu haba atari mu mbago z'umujyi ariko ahantu hahurira n'abaturage benshi cyane ubucucike cyangwa se kuba abaturage babaye ariko ari mu giturage nyine haboneka yaba ibyo tujya duhinze nabyo bya kizungu Mm.
ariko izo ndwara akenshi niho zibanda muri rusange ese ngoboka ubwo rero ngoboka we karame nk'aho ngaho Cyane.
iwanyu muri izi ndwara twavuzemo dogiteri yavuzemo nk'i- nk'iz'ubumara bw'inzoka z'agasozi iyi nzoka irumye umuntu hari ibyo- hari ibyo mujya mubona aho ngaho iwanyu
murakoze cyane aka gace niyemo ko mu murenge wa gashanda mu burasirazuba Mm, mu karere ka ngoma inzoka wenda muri rusange inzoka irakurubya iyo imaze gukurya hari ubumara iba ifite ariko hari ikintu mbona natwe abanyarwanda muri rusange twamaze kwivumburira kuko buri wese burya agira ubuvuzi bwe gakondo nyakubahwa munyamakuru
mwavumbuye Kuko iki inzoka ikuriye hari icyo bita gu- kugombora Ah,
kugombora umuntu wari warumwe n'inzoka iyo inzoka imaze kukurya hano hasi hari ibyo bita kugombora kuko hari ukuntu ubutari bumugeze kwa muganga kandi kwa muganga ushobora no kumugezayo ugasanga wenda mu buryo bwo kumuvura bigoranye ariko hari imiti yaba yarabugenewe bafite nka gakondo cyangwa se abakecuru basheshe akanguhe abadutangirije kubona izuba baba bafite uburyo bwa ngo bagombore umuntu warumwe n'inzoka noneho bagomboye Umuntu arakira yarakura- neza
Eh?
uwo bagomboye arakira neza
arakira neza pe nuko ngoboka Arakira nubwo- reka nubwo reka ngushimire wamyamuha.
reka ngushimire Nubwo hanyuma uko- ahubwo dogiteri rubera nziza nawe agira icyo avuga kuri iki kintu cyo kugombora urakoze cyane
noneho hari ikindi nashaka kuvuga oya hina amagambo kubera ko dufite abantu benshi kuri ba- bategereje ku mirongo reka icyenda buhine ni ku kibazo cyerekeranye n'amavunja aha ariko mu masegonda Kuri mirongo gahunda itatu y'amavunja, leta y'u rwanda ifatanyije n'abafite b'utugari twafashe gahunda yo kuvuga ngo umuryango ukeye ufite isuku ubu ni ukuvuga ngo amavunja azanwa n'umwanda ariko ugereranyije n'umwanda hano hasi mu giturage leta y'u rwanda yafashe gahunda yo kuvuga ngo itekereze ku baturage gukaraba amazi meza n'isabune gufura imyenda gusukura mu nzu igihe cyose cyose wabigiriye isuku ya mavunja ntabwo ashobora kuboneka ye urakoze cyane urakoze reka duhe umwanya n'abandi ndagushimiye cyane ngoboka urakoze radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko se dogiteri ibi ibi ngoboka avuze ngoboka jean claude wo mu burasirazuba bw'u rwanda byo kugombora umuntu wariye inzoka kuko mwemera ko bikiza
Eh, murakoze kema kamirindi na jean claude ba- eh, waduhaye iki gitekerezo ndetse anatubwiye ingamba bafite hari iwabo zo guhangana n'izi ndwara ah, nk'amavunja avuga ko bafite n'ubuvuzi gakondo bi- bi- biyambaza ah, bwo kugombora uwari umwe n'inzoka mu by'ukuri yenda njye eh, nk'umuganga Eh, ntabwo ndi inzobere mu buvuzi gakondo aha Eh, mu byo nize n'ibyo dukoresha yenda nta nta buzobere mfitemo Mm, Eh, ibyo nzi ni- ni imiti irwanya ubumara bw'inzoka yo kwa muganga Eh, ngira ngo aho ngaho nta nta- ntacyo nasubiza mm.
kandi ntabifitemo ubuzobere n'amakuru ahagije ni uko ni uko noneho duhamagare benjamin imelda benjamin we
ya ya uraho urakomeye
Eh, ndakomeye cyane rwose namwe yego natwe turaho uherereye he
muri rirongwe muri marawi muri
rirongwe marawi muri malawi
yego rilongwe ni umurwa mukuru
ya kapite wa marawi Eh, ukomoka mu kihe gihugu se ubusanzwe
mu burundi Eh, ubu se uri kumva ijwi rya amerika
yewe nakumviriza onorayini kenshi na kenshi nuko nuko noneho gusha ku ngingo igitekerezo cyangwa se igi- ikibazo
ya je nagombaze ikibazo ku ndwara bita benshi badakunda kuyitaho bita indwara y'imeme
ibimeme
Eh, ni indwara kenshi ikunda gufata abantu mugabo benshi ntibakunze gutomokerwa ikibituma n'icahe iza gute ivugwa gute ibyo abantu benshi ntibakunda kubyi barakunda kubyibaza muga ntibabironkera inyinshi rero nanjye nashaka mbaze numve ko nobironkera inyinshi
none se wavuze ngo uri- uri kumva ijwi rya amerika uri kudukurikira kuri interineti cyangwa kuko ndibwira ko radiyo yo sinzi nimba imirongo migufi muyumva
Oh, no sometimes ndakunda kubakurikirana kuri shotwe koma ubu rero byasinze uko byagenze pe na barankoresha ntuze site yanyu mugabo nkunda kumviza kenshi ikiganiro cyaheze nkajya kuri google nkagugora nkumviza ikiganiro uko cyagenze impamvu nkubajije icyo kibazo ni ukugira ngo niba dogiteri agiye kuguha igisubizo ugikurikire hanyuma cyangwa se ubundi buryo niba uraza ndaza kucyumviza kuri site ya ya- y'ijwi rya amerika ijwi rya Amerika.
ndagushimiye cyane benjamin umugoroba mwiza okay okay okay namwe Eh, Dr robera nziza ibimeme biterwa n'iki bivurwa n'iki umuntu yabyirinda gute
murakoze cyane eh, ngira ngo eh, ikibazo cya benjamin nshobora kutagisubiza neza kuko yo ntabwo iri muri izi ndwara eh, mfitemo ubumenyi buhagije Eh, ni indwara urebye iyi ni indwara eh, eh, ireba cyane cyane abafite ubuzobere ni abo bita abize indwara z'uruhu cyane bakaminuza abaderimatologe Eh, ni indwara iterwa na byo bita amashampinyo cyangwa fungayi ni niko dukoko twa- twazo batwita Eh, ntabwo rero nta- bo, nzi imiti i- i- ivura ibimeme nzi ko yenda kwambara inkweto zifunze buri gihe cyane nk'abagabo bahora bambaye eh, inkweto amasogisi mu myanya y'amano ni donkuntu iyo mano ntahumeke bari bafite amano yegeranye cyane mbese ah, ndatekereza ko ibyo ari bimwe bishobora gutuma ah, hari hagati y'amano ha- ha- hagera hagera ibibazo Ibimeme, yego.
by'ibimeme Mm, ariko icyo navuga ni uko hafitemo ubuzobere Ah, mfi- nshobora kuba mfitemo ubumenyi bw'igice nk'uko nabyize nabikoze ariko hari umudermatologe mu miti hari imiti ya za ketokonazo za kandideyi ndetse na anti antimikozike cyangwa se anti shampinyo ni imiti iboneka mu mafarumasi ahantu hose Eh, ariko no kwita ku birenge isuku y'ibirenge eh, kwambara rimwe na rimwe sandari amano agahumeka Eh, ibyo ngibyo ntekereza ko ari no mu- biri no mu byagabanya guhora umuntu a- arwaye ibimeme murakoze ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na dr rubera nziza eugene ni impuguke mu by'indwara zitita- zititabwaho uko bikwiye izi ndwara rero tuzazigarukaho nanone mu kiganiro bungabunga radiyo ijwi ry'amerika ifatanya na flash tv yo mu rwanda ku cyumweru guhera saa kumi n'imwe n'igice ku isaha yo mu rwanda kuri telefone dufite innocent nduwimana nduwimana we
rekume urahura akomeye
reko ndakomeye ndashima uherereye he nduwimana
mbigara mu kanyosha i bujumbura mu gisagara cya bujumbura Eh, ikibazo cyangwa igitekerezo
bibera ibitekerezo hamwe n'ikibazo Mm,
Eh, icyo nubona hamwe bokwirinda izi ndwara mwatondaguye ngaho icyo nubona bokwiza nk'imiti bagatanga nk'inshansho hamwe hamwe no ku bana mm, nko ku bana bo mu mashuri mato mato babona ko aribo bakarigwa n'inzoka hama ku yindi miti nyayo yerekeye nk'ubukangu nyine naho nyine bokwiza ku mavuriro nk'imiti hamwe nk'umuntu agize nk'icaba cyangwa nk'inzoka imukomoye akamenya aho agurira i- iyo miti kandi bakayikwiragiza hose kugira ngo nk'umuntu iyo agize nk'isanganya cyangwa nk'ikibazo akaba azi ahantu agurira nk- nk'iyo miti hama icyerekeye nacyo nk'izo ndwara z'ibyaduka naho nyine abantu barakwiye kuzirinda cyangwa bagashyiraho nk'imiti myinshi kugira ngo turwanye iyo ndwara kubera urabona muri ibi bihe k'indwara zasatse zicyaduka
ye urakoze cyane nduwimana
Eh, namwe murakoze ku ijwi rya amerika
dr rubera nziza izi ndwara zititabwaho uko bikwiye zigira inkingo se
Eh, murakoze Eh, inkingo yenda navuga nk'ibisazi by'imbwa Mm, Eh, ibisazi by'imbwa bigira bigira inkingo cyangwa vaccine Ah, ni ukuvuga ngo u- uwariwe n'imbwa aba asabwe kwihutira kujya kwa muganga akabona urukingo bitarenze amasaha eh, makumyabiri n'ane cyangwa se amenshi mirongo ine n'umunani kugira ngo niba yambwa yamurumye eh, kuko nka mirongo icyenda ku ijana cyangwa hejuru ibisazi by'imbwa biterwa n'imbwa nyirizina nazo zanduye ibyo- ibyo bisazi mu gihe izindi nyamaswa wenda zirimo ushobora no kurumwa n'igisamagwe iri mu ishyamba n'iki ariko akenshi tuvuga ko ari imbwa hejuru ya mirongo icyenda ku ijana ni ibisazi by'imbwa iyo rero ubonye urwo rukingo mhm.
nta n'ubwo ari rumwe eh, baguha ah, mbese gahunda yo gufata inkingo zose zikenewe imibare eshanu bakakwereka uyu munsi urafata uru ku munsi wa kangahe bakageza wenda ku munsi wa wa makumyabiri n'umunani cyangwa se makumyabiri n'umwe bitewe na shema bakoresheje Mhm.
Eh, izo nkingo zikakurinda kuba warwara ibisazi by'imbwa kuko iyo udakingiwe kandi imbwa iyo ibifite urapfa ntawe uvura ibisazi byidekaraye rwose ijana ku ijana urapfa ni ukuvuga ngo hagomba kuba ubukangurambaga bumenyesha abaturage uwarumwe n'imbwa ntiyicare ikindi nk'ubu dukorana na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'ikigo cyayo cya rabu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi ni ukuvuga ngo imbwa abatunze imbwa zose birumvikana n'injangwe n'iki bagomba kuzikingiza ni n'itegeko ni n'itegeko ko abatunze ayo matungo imbwa injangwe bagomba kuyakingiza ibyo rero birinda ko hagira ibizarwara bya bisazi by'imbwa bikaba byakwanduza abantu ku zindi ndwara zo nta nkingo ziraboneka ni ukwirinda kwandura bisanzwe ndetse no kunywa ibinini by'inzoka n'izindi n'izindi ndwara cyangwa se ndavuga kunywa bitewe wenda nuko nashatse kuvuga inzoka zo mu nda na birariziyozi ariko niba ari amavunja birumvikana hari ukuntu ugomba kuyavura niba ari niba ari imidido bamwe bita ibitimbo kubyimba amaguru hari uburyo bivurwa nuko byirindwa ubwo rero nduwimana inosenti ku byerekeranye n'inshansho inkingo ndibwira ko asobanukiwe ijwi ry'amerika noneho duhamagare jean batiste yiyise jean batiste rwanda kuri fesibuke y'ijwi ry'amerika jean batiste we
mwiriwe mwiriwe wiriwe neza irindi zina ryawe ni irihe
ndagije imana ndagije imana ni uko ni uko uherereye he ndagije imana
ni mu karere ka kayonza umurenge wa nyamirama
ye aho ni mu burasirazuba
ni mu burasirazuba yego nuko igitekerezo cyangwa ikibazo igitekerezo yego igitekerezo nge nari mfite nge ni uko mbona leta y'u rwanda igerageza gukurikirana izo ndwara cyangwa se no gushaka inkingo yaba iyo yaba yariye umuntu cyangwa icyo mbona wenda icyo kwa miliyoni ari ukuvuga amavuriro yose akabasha kugira ubwo bushobozi bidasabye deparasoma ndende ngo umuntu ajye ku bitaro bikuru mu burwayi bumwe na bumwe mbona ariho bigorana deparasoma bakabyegereza ku masantere de sante byibura
none se aho ngaho utuye tuvuge nk'umuntu arwaye inzoka zo mu nda agomba kujya ku bitaro bikomeye ntabwo imiti ayisanga ku ivuriro
ubwo ntabwo nashatse kuvuga ibintu bimwe na bimwe nashatse aho nakunozaga ni nko ku muntu wariwe n'inzoka cyangwa n'imbwa amasantere de sante ntabakunze kubikoraho cyane ariko inzoka zo n'abajyanama b'ubuzima ibinini barabiguha rwose
ndagije imana urakoze
murakoze cyane nawe ye dr rubera nziza ndagije imana jean batiste wamwumvise rero
yego yego wenda icyo navuga ni uko kugeza izo nkingo kugeza iyo miti yenda ivura ubumara bw'inzoka kuba umuntu yabigeza mu mavuriro yose erega usibye n'ibigo nderabuzima n'abasantere do sante ubu noneho ikigezweho ibyo bita amavuriro y'ibanze ya herifu posite ni ukuvuga ivuriro ritoya muri buri kagari cyangwa se muri seri ivuriro ryegereye abaturage niyo gahunda ubu ya leta ihari kugira ngo buri kagari kagire ivuriro riciriritse bishobora kugorana rero kuko iyo urebye nka ziriya nkingo cyangwa se iyo miti yindi ushobora kuyijyana ahantu ahantu hose mu gihugu niba tuvuge mu gihugu hari ibigo nderabuzima birenga magana atanu ukayijyanayo hari aho bashobora kumara yenda umwaka nta muntu cyangwa imyaka itanu nta muntu uriwe n'inzoka y'agasozi iyo miti yaba egisipayadi igapfa kandi irahenze n'izo nkingo ahubwo ngira ngo ikiriho ni uko aho nka hariya muri biriya bice hariya hashyuha cyane iburasirazuba usanga ariho yenda inzoka z'agasozi zikunze kuruma abantu aho ngaho yenda bagira ibitaro byo birumvikana biba bifite ariko kuba muri buri santire de sante yahagera yenda bishobora kuba bikigorana ariko ubushobozi buracyubakwa ngira ngo bizagerwaho erega buriya n'iyo wagira dorone utu tudege dutoya mu by'ukuri byagakwiye ntuza sapurayi ceni cyangwa rapi derivari cyangwa kwihutisha kugeza wa muti utaboneka ahantu hose ukawuhageza vuba hari turiya tudege dutoya dushoboye kwifashishwa ibyo ngibyo ngira ngo byaba ari byiza cyane mu rwanda rero tekinoloji iri kwihuta cyane biba bifite icyizere cy'uko bizagerwaho
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dogiteri ubu tubabariye gatoya tubanze twumve aka gatangazo namwe inshuti z'ijwi ry'amerika mube mwuhanganye ikiganiro turekigarukaho mu kanya tubanze twumve aka gatangazo
urarebera igira hirya ariko madamu hererwa wakwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekase ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
mie kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigendere kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi inatuonyesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence ya Grand
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeze rero ikiganiro muri isanga turaganira na dr rubera nziza eugene ni impuguke mu by'indwara zititabwaho uko bikwiye ayobora kandi ishami ryo mu rwanda ry'umushinga witwa end fund utera inkunga minisiteri y'ubuzima y'u rwanda igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda aricyo rbc rwanda biomedical center na gahunda y'igihugu cy'u rwanda yo kurwanya indwara zititabwaho uko bikwiye dogiteri rero twavuze byinshi kuri izi ndwara ariko ahari umenya tutakomoje ku ngaruka zazo mubona ingaruka reka mbifatire ku ku nzego ebyiri inzego z'ubuzima birumvikana ni izihe ngaruka ariko rero hari n'inzi- hari n'ingaruka se mu mu nzego z'ubukungu mu nzego z'imibereho sosiyale mbese
Ah, kamindi murakoze izi nzoka zo mu nda tuba tuvuga za birariziyose n'izindi ndwara muri zo mu by'ukuri eh, hari izishobora ah, gutuma umuntu arwaragurika hari dutanze nk'urugero rwa hafi eh, niba umwana akunze kurwara inzoka amaraso mu mubiri aragabanuka akagira iyo twita anemiya eh, imikurire akagira eh, imirire mibi kubera za nzoka zi- zi- zinywa intungamubiri zose zi- yakabonye ugasanga agize igwingira eh, ni ukuvuga iyo ugize imirire mibi y'igihe kirekire bizamo igwingira ryagwingira ridindiza eh, umwana mu gikuriro ariko no mu bwonko wa mwana wiga ntabwo ajyayo kenshi aba mwana ntabwo aba wa muhanga urumva ntatsinda ibizamini urumva azaba mukuru azimarira iki niba no kwiga atabishoboye bizagira ingaruka ku bukungu bwe n'ubw'umuryango we n'ubw'igihugu muri rusange wa muntu mukuru urwaye izi ndwara ntabwo azashobora kwikorera ngo yiteze imbere ateze imbere n'igihugu Ah, ibyo ngibyo bizagira ingaruka ndetse mu rwego rw'ubuzima uzasanga eh, kujya kwa muganga santire de sante iri kwirirwa ipima eh, intuza umusarani w'abantu ireba ko barwaye inzoka rusange ni akazi kenshi kubera ko abantu barwaye inzoka ari benshi Ah, noneho izindi ndwara tuvuge niba umuntu arwaye amavunja ubona ukuntu atera ubumuga eh, imidido cyangwa iriya bita ibitimbo dukunze kubona hariya hafi ya- muri buriya butaka bw'amakoro cyane cyane hahandi ya midido iterwa na bwa butaka abantu birirwa mu mirima bagenda batambaye inkweto bigafunga ya ma- ya miyoboro y'amatembabuzi yo mu mubiri kubera reaction cyangwa se ah, ubutare buba buri muri buriya butaka ibyo ngibyo abantu barwaye ibitimba cyangwa imidido uzi ko baba baramugaye Eh, abantu niba ndetse hari abizi indwara zica abantu abana bakora amara arifunga kubera bya biyoka twita bya sikarisi cyangwa za runwa biri bibona bigera nka santimetero mirongo itatu iyo bibaye byinshi bikora pake bigafunga amara umuntu ugasanga ah, atageze kwa muganga ngo bamubage vuba vuba arapfuye izi za birariziyozi ziragira zikagera ku mwijima zikipfundikanya umuntu akarwara urushwima akaza gupfa bamwe barapfa abarumwe n'imbwa twavuze ko uwarumwe n'imbwa iramutse ifite ibisazi iyo atabonye inkingo mu masaha makumyabiri mirongo ine n'umunani arapfa byanze bikunze inzoka zica abantu ni ukuvuga ngo harimo eh, ingaruka zigenda zica umuntu buke buke zimumugaza cyangwa se zimwica ako kanya hari n'ingaruka ku bukungu kuko bituma umurwayi cyangwa umuryango igihugu cye- cyatakariza ndetse n'ingufu ah, n'imiti numva iyo miti yose igenda kuvura inzoka nayo ni amafaranga bigira rero ingaruka zitandukanye ku buryo iyo eh, iyo ubaze ingaruka ziri z'ubukungu hari ukuntu bibarwa hari ama- ubushakashatsi bugenda bukorwa bukagaragaza ibyo igihugu gitakaza amadorari atagira ingano kubera ko abantu barwaye izi ndwara bityo ko igihugu gishaka gutera imbere ugasanga ntaho wagera utazirwanyije tukizera rero ko u rwanda rwatangiye neza ruzuzuza umugambi wo kuba zacitse mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu uyu mugambi mpuzamahanga wa oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima
yego ah, ntabwo ari bibiri na makumyabiri na gatatu ni bibiri Nako na- na mirongo itatu, eh, mbabarira, kuko yego.
ni- ni Eh.
gahunda y'imyaka icumi nari Ah, navugishijwe gusa nka hano mu rwanda ho hari indwara dutekereza ko zizaba zarandutse yenda bitewe n'indwara runaka tubona ko no muri makumyabiri na kane hari izaba zarandutse nk'ubu ngubu hari indi ntari navuze yitwa indwara y'umusinziro cyangwa se urabona iterwa no ku agakoko gakwirakwizwa na n'isazi bita tsetse yagaragaraga cyane na n'ubu ikigaragara hariya muri parike y'akagera hariya muri turiya turere eh, n'imirenge parike y'akagera eh, ikozeho dogiteri ikire- Ah, iriya ndwara- igihe kiraturenganye Yeah.
hasigaye amasegonda make cyane rwose reka nguce mu ijambo hanyuma ngushimire cyane byimazeyo dogiteri rubera nziza eugene impuguke mu by'indwara zititabwaho uko bikwiye mu rwanda iyi gahunda kandi tuzayigarukaho mu kiganiro bungabunga ubuzima ku cyumweru guhera saa kumi n'imwe n'igice murakarama